iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese banywanyi muduteze amatwi ikaze mu makuru yacu muri kumwe nanjye edi rwema aya makuru reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloise bigirimana koze edi ababuranya wahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump mu rubanza ruriko rurabera muri sena ejo ku munsi wa gatatu baratanguye kwerekana ivyemeza bimurega batororokanije bavuga ko trump atari umwera ku migumuko yabaye ku nyubakwa y'abashingamateka capitol mu kwezi guheze n'igihe abashingamateka n'abasenateri bariko baremeza intsinzi ya joe biden mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi na kumwe umushingamateka jamie rweskin arongoye umugwi w'abashingamateka b'abademokrate bashikirije ibirego hamwe n'abandi bagenzi we bavuze ko trump yagomoye ingabo ziwe ziraja gutera iyo nyubakwa raskin yavuze ko trump ari we yakije akariro bituma hanasiga ubuzima abantu batanu barimwo n'umupolisi abo bashingamateka bamurega barerekanye ubutumwa bwa twitter hamwe n'amasanamu ya videwo yerekana ibyabaye muri iyo nyubakwa ya capitol amasanamu y'aho trump avuga ko amatora yibwe kandi ahamagarira abamuyoboka kuja i washington ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ico gihe abashingamateka bategekanya kwemeza intsinzi ya biden kubona abademokrate badafise amahirwe yo gukwiza amajwi mirongo itandatu n'indwi y'abasenateri asabwa kugira trump yegekwe ko icaha bisa n'uko azokwezwa ubugira kandi ariko uko biri kose trump niwe mu perezida wa mbere muri amerika aburanishijwe inshuro zibiri mu mateka ya amerika leta z'ubumwe za amerika yarafatiye ibihano abategetsi ba gisirikare bakoze kudeta muri myanmar perezida joe biden yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igisirikare kibwirizwa gusubiza ubutegetsi cigaruriye no kubahiriza ibyo abanyagihugu batoye mu matora yo ku itariki y'umunani y'ukwezi kw'icumi na kumwe perezida biden yatangaje ko leta ya amerika iriko irafata intambuko zo kubuza abo bajenerale kuronka imfashanyo y'imiliyaridi z'amadolari amerika isanzwe ifashisha ico gihugu biden kandi yarasinye itegeko rya perezida rihana abo bategetsi ba gisirikare bafashe iya mbere muri iyi kudeta amatungo yabo bafitiye muri amerika nta bubasha bakiyafiseko perezida biden yavuze ko amerika yiteguye gufata ibindi bihano birenze ivyo mu gihe ibintu vyoyangara perezida wa irani avuga ko igihugu ciwe kizosubira kubahiriza amasezerano ya nucleaire yasinywe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe ibihugu byose byayateye ko umukono bizokora nk'uko yavuze ko igihe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu byayasinye bizokubahiriza ibyo byemeje byose biri muri ayo masezerano irani nayo izobikora uko nk'uko yabikoze no muri kahise perezida ruhani kandi yashimikiye ko igihugu ciwe kiri mu nzira yo kunesha intambara y'ubutunzi avuga ko yatewe n'uwahoze ari perezida wa amerika donald trump libya yararokoye abimukira barenga igihumbi n'amajana atanu ku nkengera z'amazi mu burengero bw'ico gihugu mu ndwi iheze umutegetsi mu ishirahamwe ry'abagiraneza erc abdel al idrisi yavuze ko abasirikare ba libiya bacungera imbibe z'amazi batabaye abantu kuva mu ndwi iheze gushika ejo kuwa gatatu igisirikare ca libiya cavuze ko ejo kuwa gatatu honyene catabaye abanyafurika amajana abiri na mirongo ine bari mu bwato bubiri ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem rivuga ko abimukira barenga igihumbi n'amajana abiri hamwe n'abasaba ubuhungiro bapfuye bariko baragerageza kujabuka ibahari mediterane mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri
aloise bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru zacu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umurundi jean claude bizimana yatorewe kuba umwe mu bakomiseri cumi n'umwe bagize komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa avuga ko uwo mwanya uzamufasha gufasha igihugu cye guca ruswa ndazi ibyo uburundi bukeneye nzoheza gerageze mfashe uburundi muri byinshi butarashikako aho ni uguha nk'akarorero nk'ibijyanye kugarura amatungo yibwe icyo bita rukuvema dezavuwari ni ikintu gihanze igihugu cyane uwo ni jean claude bizimana watorewe kuba umwe mu bakomiseri cumi n'umwe bagize komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa mu yandi makuru abayobozi b'akarere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba mu rwanda bafunze by'agateganyo ikigo cy'ishuri ryisumbuye rya college adventiste do gakoni kubera ko abanyeshuri bakoze imyigaragambyo itemewe ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umurundi jean claude bizimana yatorewe kuba umwe mu bakomiseri cumi n'umwe bagize komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa avuga ko hari byinshi azungukira muri iyo mirimo mishya bizafasha igihugu cye mu ntambara kirimo yo guhangana na ruswa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana jean claude bizimana umuyobozi ajejwe amategeko mu gipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya ibiturire mu burundi yaratowe muri iyo ndwi irangiye mu nama y'abashikiranganji b'imigenderanire mu bwa afurika mu bakomiseri cumi n'umwe bajeje kurwanya igiturire muri afurika uwo munyamategeko amaze imyaka cumi n'ine muri ako kazi amenyesha ko kurwanya igiturire mu burundi vyagiye biratera intambwe iboneka ubu akaba ashima aho uburundi bugeze abantu barabonye amabi y'igiturire ico ni ca mbere hanyuma icya kabiri twabonye twagiye turabona ni uko hagiye gukorana kw'inzego kare twarinubana tugitangura mugabo muri ibi bihe turabona ko inzego zijya hamwe zikaraba zigashyira uburyo zikanavuga n'ukuntu turwanya igitoro wumva icyo ni ikintu gikomeye cyane hano icya gatatu ni uko abenegihugu bamaze gutahura ingaruka mbi y'igiturire bonyine baza ngaha mu biryo iwacu bagaheza bagashengeza abagira ituri n'abantu batwara inzego zimwe zimwe baza bagashengeza abagira ituri kandi nabo batwara rimwe rimwe bakaza bakashengeza urumva ko ari ikintu gikomeye twovuga kiko kiratera imbere mu Burundi ku bijyanye n'irwanya igiturire mu ishyirahamwe rijeje kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta oricom siko babibona gabriel rufyira rirongoye amenyesha ko icyo gipolisi kidasanzwe ataco camariye uburundi n'abarundi ikintu izo nzego zagitwa kuba zakoze mu kurwanya igiturire ni uko abantu bose bakorera leta canke bayikoreye bavuye mu mabanga bagomba kwerekana amatungo yabo hanyuma kandi uwutavyerekanye akabibazwa ivyo bintu bijejwe iki gipolisi co kurwanya igiturire nta na kimwe mu myaka cumi n'ine iheze cigeze gikorwa mw'ivyo izi nzego iki gipolisi co kurwanya igiturire n'izindi nzego zo kurwanya igiturire zashizweho mw'ubwo buryo zagomba kuba zakoze nuko ibi vyaha vyo gutunga bitagaragara iyo umuntu yakuye ubutunzi bwiwe vyagomba guhanwa icaha co kunyegeza amafaranga icaha cyo gukoresha nabi amatungo ya leta ivyo vyaha bitatu nta na kimwe kirigera gihanwa mwa kino gihugu cacu Burundi Gabriel Ufyiri rero yorema kuko Jean Claude Bizimana amenyesha ko itorwa ryiwe rizotuma hari ibihinduka bigatuma ivyo batari bwashike ko bija mu ngiro ubwa mbere kubura ndi umurundi mu bantu cumi n'umwe bagiye kurwanya igiturire muri afurika bafite ijambo mu vyerekeye igiturire muri afurika bumva ko ari ijambo rikomeye ku gihugu cacu icya kabiri kandi ni uko jewe kubona nakoze muri izo nzego ndazi iby'igiturire ndazi iby'uburundi bukeneye nzoheza ngerageze mfashe uburundi muri byinshi butarashikako aho ni uguha nk'akarorero nk'ibijyanye kugarura amatungo yibwe icyo bita rukuvema dezavuwari ni ikintu gihanze igihugu cyane nibaza ko icyo kintu mu maporogaramu tuzoshimikira ko kirimo hari ikintu kiraza ishinga uburundi abantu batavuga amatungo yabo amatungo y'ikinywabi agaruke muri leta afashe abanyagihugu ikindi cya gatatu inzego zacu zikenewe kwigishwa kugira byose babishikeko jean claude bizimana arerekana ibitegerezwa guhinduka muri icyo gipolisi kijejwe kurwanya ibiturire nk'aho iwacu dufite amakomisariya cyenda ikomisariya yose usanga harimo umuntu abantu babiri ubona bashobora kurwanya ibiturire bishoboke uburyo bafise si kirenga nibaza ahubwo ko kugira igiturire kiguhanye mu kwegeza izo nzego abanyagihugu bwa mbere mu kugwiza abakozi muri izo nzego mu kugwiza uburyo bashyira muri izo nzego hanyuma nabo nyine bakora muri izo nzego bakaronka ubuhinga bukwiye ni igiturere kuno ni processus dutegerezwa gukomeza inzego tugashyira mu buryo mu nzego hanyuma kugira umwasi ari mu ry'igiturire ntarunkamenera izo nzego zishobora gukora zidegenja zifise uburyo kandi zishobora gushyikira abanyagihugu bitagoranye icegeranyo ca transparency international ishirahamwe mpuzamakungu ryerekana uko igiturire cifashe mu bihugu ijana na mirongo umunani vyo ku isi mu cegeranyo caryo co kwigenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa mbere uno mwaka turimwo cerekana ko uburundi buri mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatanu mu gihe ico gipolisi kidasanzwe cashingwa icegeranyo c'iryo shirahamwe casohotse itariki mirongo ibiri na zitanu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cerekana ko uburundi bwari mu kibanza c'ijana na mirongo itanu n'icenda desire hatungimana kigali ijwi rya amerika amafaranga akabakaba miliyari mirongo itatu z'amarundi yari yaratanzwe gufasha amakoperative arenga ibihumbi bitatu yashinzwe ku mitumba yose mu burundi yaburiwe irengero kuri uyu wa gatatu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko yatangiye kugenzura ayo makoperative ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda uwo muceri rero twarawurimye mugabo kubera yuko inyubakwa zizana amazi zari zishaje ntizashikana amazi neza uyu mugabo ari muri koperative sangwe y'uburimyi ikorera ku mutumba umwe wo muri komine bukinanyana mu ntara ya cibitoke ariko yiganira ijwi ry'amerika ingene muri koperative yabo habonetsemwo uruhombo umuceri rero nawo umaze iminsi ibiri canke itatu utariko urahahirwa ngo uronke amazi akwiye ushobora no gutumbika ibitumbwe bikaza ari amapepu atamuceri urimwo turitaba turarima muri iryo tongo twahawe na leta ariko rero umwimbu ntiwaje ushimishije nk'uko twari tuvyifuza arico gituma dusa n'abateye intambwe ntonya dusubira inyuma ariko ntitwahombye ngo dushikeyo cyane ngo biduce intege tworaba ko ku masezo akurikira twotera intambwe yindi ishimishije ku mwimbu turiko turagira turabe ko twoshobora kuyasubiza tukifuza yuko boba batubangiriye bivanye n'ibyo turima tukaraba yuko twashobora kuyishyura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda leta yafashe ingingo yo guhimiriza abanyagihugu baba ku mitumba yose irenga gato ibihumbi bitatu kuja hamwe mu mashyirahamwe y'amakoperative kugira ngo barimire hamwe bongere bagire ubworozi bw'ibitungwa vya kijambere umutumba wose wagenewe miliyoni icumi z'amafaranga y'amarundi kugira ngo ushobore kurangura ico gikorwa ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu bwasiguye ko ari ingurane izo kwishurwa atanyungu yamara inyuma y'imyaka ibiri amenshi muri ayo makoperative yarahomvye janvier irangarukiye n'umuhanuzi wa komine mabayi akurikirana amakoperative mirongo ibiri n'atatu yo muri iyo komine y'intara ya cibitoke arasigura igituma atanyungu yabonetse mu makoperative menshi mu gihugu agahombo kabaye ku iyo sezo ya mbere uriko uraraba tatu ni mutahe uno munsi uhungabana asigaye mutahe mutoya ikintu utakimenyereye nyene tuzahura n'intambanyi gukurikirana umurima ntihabahuye n'ibibazo imbuto ya mbere ntiyameze ntihabahuye n'ingorane y'abakunzi baciye bazimba kubera bacumva ngo haje amahera ya leta amahera amakoperative asa amahera menshi ico c'imbuto hanyuma haba n'ikibazo c'uko amazi yagoranye ico kwishura amafaranga ni ngombwa turabizi yuko n'amahera y'igihugu amakoperative ategerezwa kuzoyishura ikibazo gusa dufise ni uko ku masezo ya mbere habaye agahombo kugira twishure bitatugoye dusaba ko twongererwa ikiringo twavuga ku myaka ibiri basukaje kuri itatu yamara naho biri uko hari ahandi nko mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'igihugu amakoperative yagerageje akarorero ni koperative yitwa scpdc yo muri komine mwumba yarimye amahegitari atari make y'ibigori umwe mu bayirongoye avuga ko umwimbu wagenze neza ahubwo turiko turaniyumvira ukuntu umwimbu uzoshobora gushikira uh, kuja ku masoko aho sebaronda avuga yuko abarimyi umwimbu bashobora leta ishobora kuwutugurira mbavu y'ivyo na twebwe ubwacu turiko turarondera ingene ahubwo twoshikira intambwe yo kuwuhingura turabona yuko umwimbu ari mwiza kandi ushimishije kuri uyu wa gatatu ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu bwatanguje igikorwa co kugenzura icoba caratumye amenshi muri ayo makoperative ahomba bwerekana ko amafaranga arenga imiliyaridi cumi na zitanu ashobora kuba yarahomvye gervin nderakobuca atwara ubwo bushikiranganji yatangaje ko amafaranga yatanzwe yose abwirizwa kwishurwa imiliyaridi mirongo itatu zirenga yahawe amakoperative yo ku mitumba kugira ngo abarundi twese turi hamwe turwanye ubukene rero mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ayo mafaranga yakoreshejwe na burya ubutigu bugeze kugira ngo ayo makoperative atangure kwishyura iyo ngurane turabe ko dushobora kwiha inyishu ku bibazo bimwe bimwe nk'ibi mbega iyo ngurane yakoze iki ubutunzi bwa koperative bwifashe gute uno munsi bamwe mu batwara ayo mashyirahamwe y'abaremyi n'aborozi bemeza ko hari n'aho abajejwe intwaro bivanga mu itunganywa ryayo bigatuma ubutunzi bwibwa abandi nabo babona ko ubutunzi bw'ikoperative bwanyurujwe kubera busa n'aho atawabukurikiranira hagufi ahari umushikiranganji abajejwe yemeje ko aho bizoboneka ko umusitanteri cyangwa utwara umutumba yagize uruhara mu kunyuruza amatungo ya koperative azokurikiranwa nk'uwanyonoye itunga ry'igihugu ico gikorwa c'igenzura kizobera mu ntara zose z'igihugu pye clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru mu burundi leta yashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe kugena igiciro cy'ibiribwa mu gihe cy'isarura abacuruzi na leta ubwayo ntibemerewe gushyira umusaruro ku masoko ku giciro bishakiye mu gihe umusaruro wagabanutse inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu burundi bwemeza ko umwimbu wagenze neza cyane muri kino gihe c'agatasi bumenyesha ko icabitumye ari utwigoro twa leta two kuronsa abarimyi ifumbire n'imbuto ku gihe kandi bihagije ariko umushikiranganji deo giderurema avuga ko ivyo bidahagije ari naco gituma hashizweho umugwi w'igihugu wamaho uraba itunganywa ry'ibiciro abawugize baturuka mu bisata bitandukanye nk'uburimyi ubudandaji imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hamwe n'ibindi ubu igihe c'imbura ku biterwa cose habwirizwa kuba igiciro abacuruza bataja munsi mu gihe bagurira bagurira abarimyi ku kilograma nk'uko rurema atwara ubushikiranganji bw'uburimyi abisigura aha hari ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu kajoro ko kuri uyu wa mbere umugiye kumviriza ikiro c'ibitunguru bariko barabigura amahera angana ku majana atatu n'amajana ane kandi turiko turaraba ko umwenegihugu arahombera cyane kubera ari mukera inyuma y'amezi abiri cyangwa atatu usanga igiciro c'ivyo biterwa nyene warikuvye nka kabiri cyangwa gatatu ibiraho ugasanga biri ku gihumbi nabi abiri ku gihumbi n'atanu ku buryo rero twabonye yuko aba bantu baza hagati na hagati bita ba intermediaire cyangwa abadandaza nibo bunguka kurusha umwe n'igihugu twaramaze kubona ku bigori kugira ngo uronke ikiro c'ibigori ntushiramo amahera ari munsi y'amajana atanu na mirongo itanu ico gituma twaciye tuvuga tuti umwe n'igihugu nawe ahungukire ntihagire umudandaza aza kumugurira ico kiro c'ibigori ku mahera ari munsi y'amajana atandatu na mirongo umunani hariho umugwi wama amaho bagiye kuzoca baza baricara igihe cose baraba ati mbega ikiro c'iki giterwa carimwe kurangana baca bashinga ati umwenegihugu ntashobora kukigurisha ku mahera ari munsi yaya turetse igiciro c'ikiguzi n'igihe co gusubiza umwimbu ku masoko nta muntu n'umwe acemerewe kudandaza kuko avyumva na leta ubwayo aya mabwiriza arayiraba yaba umudandaza yabiguze yaba leta ibigarukanye ku isoko nta nyungu izorenza ijana cyangwa ijana na mirongo itanu ku kiro bimwe byo kuvuga ngo umuntu araguze imbuto aragiye arazibitse agaruka kuzigurisha mu itera zizimbye ibyo bizoca bihaba jihaha hakizimana twashyiraho forikone y'epfo rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama arashima ino ngingo agasanga yije kurenganura abarimyi tukibaza ko ari intango ku murimyi yo gukora atera imbere ibijyanye n'iyo komisiyo yoshigwaho yojamo abasanzwe bakora ibyo kurwanya ibiturire n'ibindi n'inzego za leta gutyo byoshoboka kugira ibyo biciro byubahirizwe kuko turamaze kubona ko hari ibiciro bishyirwa mu ngiro ugasanga ntibyakurikijwe aha twotanga ibiciro by'amasima bidasiba kugaragaramo ubusuma bw'abantu bacuruza ku gitigiri bishakiye nacyo gituma rero twifuza ko uwo mugwi ubamo abatari bake gutyo bigatuma ubwo busuma n'ubwo bunyonyezi bugwanywa ku rugero rwo hejuru maze umurimyi akarima yiteza imbere umunyagihugu wo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushira uburengero ari muri koperative ifite imashini zisya nawe asa n'uwiruhutsa twebwe twayakiriye neza amakoperative niyo azoca adaragura ku ibeyi izwi na leta kandi umunyagihugu nawe akaba bironyemo akoyoko kubera ko azoba aguriwe neza hamwe nawe azoja ku isoko gusuma agasanga ni sawa ni koperative akarusho igiye kuronka kubera ko izoza iragura ibigori ku giciro kizwi kandi igaciza irahingura nayo nyene igiye kubitoreramo akoyoko muri ino rima ry'agatasi kandi leta y'u Burundi imaze kwigarurira amatongo afite uburinganire bwa baba amahegitari amajana atandatu na mirongo irindwi ayazoshirwamo ibigo vy'iratiro Deogide Rema nanone harashizweho ibigo ijana na mirongo ine na bine twamenyesha kandi ko muri iyo ntumbero nyene amatongo yose afise uburinganire bwa baba amahegitari amajana atandatu na mirongo indwi aheruka kugaruzwa mu minwe ya leta azoca aba ibigo vy'iratiro vy'uburimyi n'ubworozi bizokorerwamwo n'amakoperative yo ku mitumba ayo nayo akazokurikiranwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi bahamagarirwa bari kumwe n'abajejwe intwaro gukora ibishoboka vyose kuva ku mitumba kugira ngo mu kwezi kwa gatanu umwimbu w'impeshi uzoboneka uzotunga abarundi n'aba mu gihugu kugera mu kwa cumi na kabiri bongere basagurire isoko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze hatanguye agatasi kugeza ubu amatoni arenga mirongo ibiri n'abiri y'umwavu w'ikizungu n'ishwagara ikoreshwa nk'intabire mu mirima irenga ibiro ibihumbi umunani n'amajana atanu nivyo bitegerezwa guhabwa abarimyi ibice birenga mirongo irindwi na birindwi kw'ijana nivyo bimaze kwegerezwa ababigenewe igisata c'uburimyi kiri mu migambi yihutirwa perezida evariste ndayishimiye yashyize imbere leta yiwe izihutira kurangura ubona ko nawe nyene yakunze kuboneka mu mirima yifatira isuka akaja kurima kandi akaba kuva akiri umunyamabanga mukuru wa sndfdd mu myaka itanu ishize yahimije cane abantu na cane cane abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abakozi ba leta kwijukira isuka eroje urikaneza ijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu rwanda abayobozi b'akarere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba baratangaza ko bafunze by'agateganyo ikigo cy'ishuri ryisumbuye rya koleje adventiste dogakoni kubera ko abanyeshuri bakoze imyigaragambyo ubutegetsi buvuga ko itemewe abanyeshuri cumi na batandatu batawe muri yombi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu ku ngingo y'ifungwa ry'ishuri college adventiste de gakoni riherereye mu karere ka gatsibo bwana richard gasana utegeka ku karere yemeje ko nyirabayazana ari imyigaragambyo y'abanyeshuri bigaga muri icyo kigo yemeje ko intandara ari joseph rukundo umwe mu banyeshuri wari umaze igihe yitwara nabi igihe cyo kumwirukana burundu bagenzi be batambamira iyirukanwa rye meya gasana avuga ko abo banyeshuri mu cyumweru gishize bahisemo gutera amabuye y'imodoka y'abapolisi yari yaje gukemura ibyo bibazo bayimena ibirahure barangije birara mu birahure by'inzu z'uburyamo bwabo bararagamo baramenagura meya gasana avuga ko byabaye ngombwa ko bagirwa inama na minisiteri y'uburezi baba bafunze college adventiste dogakoni n'abo bafatwa nka ba nyirabayazana cumi na batandatu bahita batabwa muri yombi tugiriwemo inama na minisiteri y'uburezi ndetse n'izindi nzego zisumbuye kubera iyo myitwarire idakwiye itari isanzwe mu gihugu cyacu tubona ari ngombwa yuko gifungwa kugira ngo abana boherezwe mu ngo zabo ababyeyi bongere babakire ubu rero byarangiye abana bose batashye ariko hari ababigizemo uruhare rukomeye muri iyo myiteguro bagera kuri cumi na batandatu nawe arimo ubu bari mu maboko ya ribu barimo gukurikirana mu by'ukuri iyo ugiye kureba uburyo imyigaragambyo yakozwe abanyeshuri bose bayigizemo uruhare mu iperereza ijwi rya amerika yakoze yabwiwe ko iki kigo cy'amashuri cyafunzwe kigagamo abanyeshuri biganjemo impunzi z'abanyekongo abahaye amakuru ijwi rya amerika bemeza ko abo banyeshuri bazwiho gushyira hamwe ku buryo bigoye kubamenyeramo igihe babona hari mugenzi wabo urengana mu buryo bugoranye twabashije kuvugana n'umwe mu bigaga muri iki kigo cyafunzwe akomoka mu nkambi ya gihembe mu majyaruguru y'u rwanda icumbikiye impunzi z'abanyekongo yemeza ko ubusanzwe iyi myigaragambyo bayikoze kuko babonaga mugenzi wabo yirukanwe ku maherere yavuze ko yari amaze iminsi akora amakosa yemeza ko atamuviramo kwirukanwa burundu ku ngingo y'ubusinzi buvugwa kuri mugenzi wabo avuga ko ayo makuru bayakesha ubuyobozi bwabo kuko bo ntabwo bari bamuziho yavuze ko hari hashize igihe abanyeshuri badashaka ubuyobozi bw'ishuri kuko ngo bubatoteza bubita impunzi n'andi magambo abakomeretsa ndetse abayobozi bacu badufataga nabi mu buryo bugaragara baducyurira nyine ngo turi abana b'impunzi nyine ibintu nk'ibyo batubwira amagambo adukomeretsa umuntu akubwira amagambo agukomeretsa rimwe kabiri gatatu ntabwo wakwishima none umuntu akwisa impunzi kuri we biragukomeretsa biterwa n'uburyo abikwisemo byagendaga bite wavugaga nk'ikintu ukumva baravuze ngo dore ngo ni ya mpunzi itambutse wakora agakosa nyine katanakomeye ngo nta ni ya mpunzi uyu munyeshuri ariko akavuga ko ibyo bakoze babyicuza kuko basanga byarafashe urundi rwego bitari bikwiye nyine n'abanyeshuri natwe twakoze ikosa gukora biriya bintu tukamena nyine amadirishya tugakora biriya byaha nyine ntabwo byari bikwiye nyine twasabye n'imbabazi ariko nyine natwe bagakwiye kutwumva kuko natwe ntabwo ntabwo uko twari tubaye hari byiza nyine bakadukemurira ikibazo none nimusubira ku ishuri bwo mugasanga ubwo buyobozi bizagenda bite
ibi nyine none si ubwo nakubwira ngo iki nyine kuba ikibazo cyacu twagitanze mu buyobozi nabo ni ababyeyi bazakidukemurira ntabwo twatekereza ko twakongera kubasangayo mu yandi magambo bahinduye ubuyobozi mwagenda mukiga mutekanye nta kibazo cyane umwe mu barimu bigisha kuri college adventiste doga kuni wavuganye n'ijwi rya amerika ariko agasaba kumurindira umutekano yemeza ko ibyo uyu munyeshuri ufatwa nk'uwabaye imbarutso y'imyigaragambyo bitari ikibazo nyamukuru yemeza ko mu bihe bitandukanye bakunze kumva abanyeshuri binubira ubuyobozi bw'ishuri ko bubatoteza uyu murezi avuga ko kugeza n'ubu hari abarimu bagenzi be batanazi joseph rukundo nk'urugero rw'umunyeshuri wari ikigomeke mu kigo kubwe asanga umuzi w'ikibazo ari ubwumvikane buke hagati y'abanyeshuri n'ababayobora kuko habuze uruhande rwacisha make kubera yuko bivuze ngo amezi atatu tumaze hariya nta kecuru natwe tuzi kuva none nta mwarimu yakubise nta mugenzi we yakubise nibyo ngo bafashe igisambo ahubwo ni twa tuntu nyine kereza azinyishije atanu sihereje ushinge muri pepu ugasanga hawe n'utuntu tw'udukuru tw'igitiyo urabona kuba baba baraturutse mu nkambi bafite ikintu bitana ba pere na ba mere yego n'ubundi no mu kigo izo nzego zabo ziba zigihari rero ugasanga niba basinyishije nk'umwana atabishaka uwitwa mere wenda kumuburanira pere we nawe akaba araje bagiye kumuburanira gutyo gutyo mwihazamo utuntu n'ubuyobozi bwa flexible bumenye ko ari abana ntibuhangane nyine uyu murezi kandi akomeza avuga ko ibyabaye byahumiye ku mirari kuko n'ubusanzwe ngo iyo akarere ka gatsibo katinjira mu kibazo abanyeshuri ubwabo bashobora gusohoka bakivana mu kigo nk'ikimenyetso cyo kwanga ubuyobozi yatubwiye ko akarere ka gatsibo kari gusaba abarimu gukomeza gutegura amasomo kabizeza ko mu gihe cya vuba ibibazo biraba byavuye mu nzira bagasubira mu kazi kanabizeza ko nta ngaruka bizabagiraho ku kijyanye n'imishahara yabo inshuro zose ijwi rya amerika yashatse abategetsi ba minisiteri y'uburezi kuri iki kibazo ntibyadukundiye yaba madame valentine uwamariye utegeka iyi minisiteri yewe na bwana gaspari twagira yezu ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye nta n'umwe witabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje twifuzaga kumenya igihe ntarengwa iki kibazo kizaba cyavuye mu nzira amakuru y'isoko ry'ijwi rya amerika avuga ko mu banyeshuri babarirwa muri magana ane bigaga kuri college adventiste doga koni abasaga magana atatu ari impunzi z'abanyekongo barimo ijana na makumyabiri na batanu bo mu nkambi ya gihembe iri ibyumba n'ijana na mirongo irindwi na batandatu bo mu nkambi ya nyabiheki gatsibo ayo makuru agakomeza avuga ko abigaragambije bigaga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ari nayo ntandaro yo gufunga ikigo cyose aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwayashyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederic nkurikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.